Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيقة راديو نور الهدى الحمد لله قرقر ربي وداتين سجنتا قويا كميسا قبلني لها النجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي لقيفتو تهردو فوتا راديو نور الهدى أكمسا إجتوتي deebii iyyannaa tanteeysanii xaporogiraama daddacha jaalalaatiif riiqicha sunnaa iyyannaa galfattan deebii eeggachaa jirtan cufti keeysanu waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu gaafii teessaniif deebisaan duratti hubachiisa obboleeyyan kankoo kanneen rabbiin jiruu isaanii isiniif katabee arra umrii rabbiin isin dheereysee bara kumaa fi dhibba afurii fi afurtamii afuriin walumaanuu nu afe rabbi keenya haa galatoonfannu meeqa gartee warri soommana kana soommanna je'ee harka lafatti dhigachaa ture mana kiyyattii fi haadha abbaa kiyyaa fi biyya tiyyattii fi waa hedduu imaammachaa turan kanarraan tanaa ji'a lama sadii keessatti addunyaa tanarraa deemee ni hubatta. Duuba tanaaf jecha obbolowwan kiyyaa cufti keessanuu soommanni seenuudhaaf humaanuu nafnee yoo akkam fagaatee guyyaa hudha afur. Duuba tanaaf jecha bakka jirtanitti bakka jirtanitti namni deeyinni rabbii irra jirtu ka soommanni gartee qadaan irra jiruu fayya dhabaan haa ta'uu. karaa deemuun haa ta'u rakkuma fedheenu haa ta'u kan achi booda gadatee eega fayyaa dhabe fayyee hiree qabdu guyyaa hanga kana keessatti rabbi sirraa haa jaalatu firraa galchi qadaa sirra jiru kana duuba odoo qadaa soommantu odoo sha'abaan dhumarra gahee illee rakkoo takkan hin jiru rakkoon takkallee hin jiru fardi harkaa qabda tanaaf jecha yoo gartee ramadaanni akkasitti isinitti dhufe qadaa keessan achumat dhaabdaniiti fardii soommantanii gaafa gartee ramadaanni bahee qadaa isinirra jiruus waan dandeeysaniin itti fuftan. Tokko tokko ammoo jecha gartaa ulamaa irraa malle kan wallaalaan akkanumatti shuqulu gadhageenyu namni gartee odoonii fi qadaan irra jiru. soommana kaan soommanuun isarraan qeebalamuu namiyyuu nama caalimaati miti yaa nama beekumsa hin qabne diin rabbi irraa rabbi kee sodaadhu waan beekumsa hin qabne keessan galini nama yoo waa gaafachuu feeta warruma rabbiin fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun isin jedhe gaafadhaa rabbiin duuba warra gartee soommana kanallee soommatee rabbiin irraa qeebalee akkuma san umrii isaanii dheeressee itti fufu hanga gartee ajala rabbiin isaaf katabee kheyrii irratti jiraatu walumaan rabbiin haa godhu. Deebisaan gaha iyyannaadhaa kana boodaan ta warra riqichaa dhaddacha jaalalaati obboleetii teenye takka. Akka jettu obboleetiin teenye tun rabbiin duuba waan sii kennuu fedhe barbaadan feetu barbaadan dhayxu bakkuma ati jirtutti hulaa si dhodhooyteetii wani rabbiin azalitti siin fedhe si barbaaddi jette. Akkana jechuun isiidha. Rabbiin gartee odumaan ani gartee halkanii guyyaa fiigee gosaan namaan gartee ka qaalli xiyya fedhu silaa heerumuu fedhu akkuma yaada xiyya san rabbiin naaf beekeetuma duuba nama gartee uumaanis bareedaa haalaanis bareedaa kan akkaan na jaalatu kaniin jaaladhu duuba rabbi naa kennee jette haa ta'u waa ilmi namaa kun rabbuma qofa ka irrinan hin qabne jaarsi xiyya kun dhibdee lama qabaa jette. Jaarsi xiyya kun rakkoon isaa isa duraa yoo iddoo diqqollee walit gufannee waa walit deddeefanne isii waan addeeffatu tun jaartii tiyya isatti hin dhageemtu yookiin akka gartee gabrittii yookiin akka garadii dalayduu isa bira hojjettuutti yaada xiyya fudhata. namni kana naanjuu kun nama bultii wajjin jaarranne naan jechuuf mirga qabdiin isatti hin dhageemtu. Duuba tanaaf jecha wahuman jirre cufa keessatti hiikumatti afaaniin fiiga. Yoo hiikkaallee maqaan dhooyne an haala kanaan si wajjin jiraachuu hin danda'u darsaa addaan guurrannaa naan ja'a. Ammoo if qabeetu waan dhoobsee maaliif akkanatti jira jirta jiruu tana gartee diigamuu sitti namni gartee wajjin jiru. arrabaaf ulkeenu wal dhoyti waanaan jechuun anisiin jechuun anis mirga kiyyaa siifillee mirga keeti yoon ati waanaan hin jenne eenyuun naan ja'a yoon anisiin hin jenne eenyuun siin ja'a yeroon jee if yaadachiisu lakki bar mormumaa ooliniin akkana ja'a keeysaan siin hin jiru ja'a wallaala isaarraa duuba wanni ka hiikkaatu unfaan taphaanis dhugaanis walum qixa jechuudha ulamaa irraa dhageenya waan kanarraa illee inni beekamsaa hin qabu duuba. kalammaysaati namni kuni riskiilee ni argata garuu waan okkonomii jedhan waan qusata jedhan takkaa isa biran bulle niilleen dhageenye haa ta'u guyya tokkollee karii yeroo dheertuu waliin turre rakkoo isaa tana isinirra fide hin jiru immoo hangaan danda'utti mi'a fi je'eetumaan ol qabee gaqqabee obsaa wajjiin toltuu isaaf yaaduu ture garuu gaa nama tokko ka jiruu yoo laalte ni jira ka gartee akka nama jirree akka nama du'eetti waan ati jettu kana si dhageenye dida dhagayaa didaa hirriibaa kaasuun dandeeyan akkuma ja'anittu harkaan irraa fudhe duuba hifadhe. Duuba kanaafi wanni gartee ani irratti muradhee jiru wanni hutte hutte nama kanaa wajjin jiruu tiyyan gubu umrii ifin gabaabsu dhukkubarra ifin buusu ani isaan adda bahiinsaan filachaa jira mi'a fi kanaan duratti karaa gartee hira shari'aa kana gaafatanii akkuma san gartee gorsarraa arkatanii jiraatti waan hin amanuuf karaa keeysan ergaa ergadhee anilleen qilleensa gubbaadhaan deebisa haa eeggadhu innilleen duuba waan kana yeroo gartee deebisaan tuni dhuftu kunoo ta'eeti dhaggeeffadhuun ja'an innilleen qoodarraa fudhataa odoon ani afaan kiyyaan isatti hin dubbanne walumaan tetteenye sagalee teessan eeggataa jirra mee maal dhaamnaa dhaamtan yaana raadiyoo nuur alhudaa jirti obboleettiin yaa intala islaamaa wanni isin jennu ta duraa rabbii kee galatoomfadhu ka rabbiin akkuma atuubaan tuulaa garte huluma dhadha'ee namni ati jaalattu sitti dhufe namni si barbaadu ati barbaaddattu haali qumaatu sii file duuba namni hadiyyaa rabbii irraanfachuun gaarii miti. irraa gartee wanni gama lachuuttuu barbaachisu dhiiraa fi dhalattis gosummaa fi shanyummaa fi gandummaa fi dheerinaa gabaabinaa luuccaa honkonaa kaarru kanaa miti diini duuba waa cufatu waan nama waan san cufaa qabu rabbi sii kenne ni jaalattaa sillee jaalata ammoo qabxiin ati immoo isarratti qabdu tuni waanuma ilmi namaa qabu irrinni rabbumaa fi hin malle rabbuma tokkichaatu irrina irraa qulqulli duuba qabxiin tee yaa obboleettii ta'e jetta dura agartee hiikkatti jirjiraa takkaahuu adda ayyaanasin jechuun hogga ati immoo gorsiteef keessa deebi'uun isaa kun takka jennee haa fudhannu. Talammee isaadha namni kun ekonomii jiruudha qusata hin beeku mataa isaatiifis ilmoon qabaa warraan qabaa biyya namaatiin jira akkanaan isattiin dhagayamu. Gaa hammaan danda'u toltuu yaadee toltuun tiyya humna takka isaaf hin tartu sababa tanaaf jecha iddoo kiyyaa fi kasaatti jaalaltii dhabamtee jecha nu ibsite. Garuu immoo nuti yoonni isin jennu yaa intala islaamaa. Ta dura wanni beekuu qabdu namni kun ilma keetii miti. Ilmoo fi takka gartee abbaanis haatinis akka itti jiraatan akka itti qusata barsiisuun dirqama. Ammoo abbaa mana keetii waan dandeessuun toltuu isaaf yaaduun jiruu waliin qabdanii akkuma ja'anittu fi'ina harreedha kara lamaatu sirreessa jenna. Kara lamaan dhaabbatanii warra haayan tokko gamas dhaabbatee gama dhaabbatee maxxana walii kennee ziqa warra godhan harreen tun karatti illee yakkattu bultiin tun akkana duuba tanaaf mirguma keeti ati silaa toltu isaaf yaaduun namni kun duuba yoo haala kanaan ammaan dura dabarsite kana kan beekamaa haa ta'u ta'e haala ati jettu kanatti akkamitti hiraa galcha akkamitti elektiriika kafala akkamitti bishaan baasa akkamitti nafaqaan dhaabbata akkamitti ilmaan isaa tajaajila akkas taatugaa walleessiitiitu waan fi harkattuun hulaa cufarraa cufee akka inni gartee waan isaa kana akka fedhetti taphatu akka itti gaafatamaan narra jira jechuu hin beekne gargaarsa keetiitu wallee isa godhe jechuutu nutti dhaga'ama. Maaliif gowwaan yoo gartaa nama akkuma jedhanittu gabrittiin gargaarsa argannaan wullee dhagaan daakan dhoysite jedha. guyyaa gartaa guyyaa maarree egaa warra mootii kaja'an san midhaan daakanii ollaan nama dirmbatu san itti dhufnaan ullee dhoysite jedhan duuba maaliif maaliif dalagaa tiyyanaa wajjin dalagan jechuudha. Gowwaa yoonii fi ati bultii bira dhaabbattee gargaarte ifirraanfata. Akka waan ati itti gaafatamtu sanitti fudhata. Anaan mana kanarraa gaafatama jechuun isatti hin dhaga'amtu. Gargaarsa keetiitu qusataa fi itti gaafatama isarra jiru irraanfachiise. akkas taatu ga'a dhiisi dalagaati dalagaa dhiisi mana deebi'i akka gartee kiraanis elektiriiknis bishaanis waa hundi hoggorratti cite ana dogongora kiyya odoo waan fakkaatuuf tan fakkaanne bitu odoo waan humaa keessa hin jirretti horii baasuuti maal inni kiyyana harkaa dhume gaafa sanatti ifitti dhaqqaba ammoo sodaachisuun hiikkaadhaan sodaachisuun hiikaa miti. Ani si hiika jechuun hiikaa miti. Ani si hiika yoo jemmu hiikaadhaa beeka. Namtichi kuni waa isa qofaa miti. Warreen waan akkanaa waan diqqoo humaan jirre keessatti ijaartii sodaachisan takkaahuu hiikatti warra jarjaru kun waa tokkoo fi lamaa miti. Ka hodhanitti hiikuu jira bar. Ani bar garaan inni afaanumaa jaaduuba. Sadiiroo warri kanaa suni. Odoo farshoo dhugee ani gartee garaan hin dhugne afaaniin ijaa. odoo zinaa godhee lakki bar ni yadheen goone akkanumattiin odoo hatee lakki ni yadheen hannee bar akkanumattiin hate hin ta'u ha eenyu si hayyama. Duuba tanaaf jecha wallaalaan kun wallaalaan if miidhaa jira. Namaan miidhase hamalee if miidhaa jira duuba. Karaa ammoo waan yeroo dheertuu tana cufaa'u kanatti obsaaniin gartee dabarse jettee usuun kee siitu baxaraanse odoo gaafuma duraa. karaa jiruuttis naaf hin yaadu ilmaan keenyaaf hin yaadu if duraaf hin yaadu jiruunsaa akkana jechuu kana gaafa ifii gorsite cabuttee karaa warra isaanii warra keessanittuma dhiisilaan karaa warra isaanii karaa abbaatiin karaa haadhaatiin siigalee dubbii isaa ol fuute namni kun if keessa deebi'uun ni mala. Ammoo karaan biraa rakkinni asitti dhaqqabu yoo jiraattu taate ati waa takka illee waan jiru bakka tana keessatti. maalirratti hirkatee gurbaan kun waa balleessaa fi kanarraa illee waan takka waan nu ibsitan qabdu. Tanaaf gabaabinaaf wanni isin jennu ammumarraa eegali waan dabaletti dhiisi karaa warra isaaniitti itti garagali. Karaa warra isaaniitti garagali itti garagali. Duba jiruun jaarsaa jaartii kun oguma takka illee jaalalaa fi gammachuu irratti ijaaramti. Waan hin jirre keessatti bultii fiitiis hin diigan. Haa ta'u intalti dhalaa takka gartee nama tokko wajjin ta jiraattu halkanii guyyaa isii sodaachisu isii riqu takkaahuu isii sana gartee siinii ka isin jechaa oolu jiruu sii keessatti isin gammachiisu isin gammachiisu tanaaf haalli kuni karaa inni itti wal'aanamuu dandeemu karaa warra isaaniitti garagale halkanii guyyaa akka sanaan jaa kana jaa buru ammoo an ilmoo namaati bakkarraa na fuudhe ni beeka haala kanatti isaa wajjiin jiraachuu hin danda'u yoo dandeeysan gurbaa keessan gorfadhaa jiid abbaa isaa dura taa'i haadha dura taa'i obboleeyyan dura taa'i dubbii dhugaa jirtu itti himi obsaan gargaarsifat rabbii keetiis kadhadhu keessaa huyoo nama kanaa ilmoo irraa harkattee ka jiraattu taate obsa siif dhaamnaa obboleessiteen. Iyyannaan lammiisaadha akka jettu tan moora dhaddacha jaalalaati. Kunis akka jiru obboleessi keenya kun. Odoon guyya tokkollee gartee olii gaffiigee jaartii kanaatiin fuudha jedhee hin cinqamin rabbiin kennaa isaa ta ajaa'ibaatiin intala gartee rabbii siitiif adda lafa keeysu ta haala bareedaa qabdu ta uumaas bareedduu qabdu rabbiin naa kenne duuba. Akkuma san duuba jaalala walii qabnaa iddoo keenyatti illee rabbiin akkasumatti ilmoollee nuu kennee dubra sadiin intala tanarraa argadhe garuu dubra sadeen kana karaa gartee egaa hospitaalaatiin dhaltee dhaliinsa gartee egaa akkanumatti namni cimimmuudhaan dhalu sanii miti. Walumaa galli wanni isin ilmoo laafanaa keessa ilmoo sadiita dubaraati dubra sadeeysaa irratti doktorri dhaamsaa isiidhaaf dhaamee ati amata kana booda akkana jettee ilmoo biraa hin dabalin lubbuu keetiif jecha je'eeti egaa dhaamsa bira kaayatee doktorri. duba tanaaf jecha gaa ilmaan sadeen kana malee anin amma dura argadheen qabu sadeenuu dubra tanaaf jecha isiidhaan achi garagalee anin magartee fuudhaan fedha gaa mee atiis gaa ilmoo sadii fidde mee takka gaa ilma dhiiraatiin barbaaddadhaan jeen rakkoo mitinaan jette humaa fuudhi garuu odoo mana gadiin baane odoo fuudhaaf ganda namaan dheenyeen duratti ani warra keenya nageessi na hiiki. achi boodaan fuudhii naan jette. Duba tanaaf jecha isii tanallee hiikuu hin fedhu fuudhaas dhabuun fedhu ilmoon fedha ilma dhiiraati mee mala naa dhawa yaa nuura hudaa jechuufin isinitti dhufe. Yaa obboleessa keenya ati akkasiin jennu yaa gaafata. Ta duraa mee rabbuma kee galatoomfadhu jaartii saalihaa rabbiin sii kennuun intaladiin arraan tana gartee irra hedduun dhiiraa jaartuma tiyyaan salaachisuu dadhabe jee rakkoo himatu tuula duuba. Tana rabbi sii kennuu rabbi kee galatoomfadhu. Intalti uumaa fi amala bareeda qabdi duuba. Intala tana ilmaan sadii rabbi irraa sii kenni dubra. Maashaa Allah. Dubi sadeen kun waluma dhaabbateeti. Haalli gartee isiin itti ilmoo tana argattillee karaa baqa isaatiin illee haa ta'u akkuma gartee addunyaa irratti waan kun argamaa jirutti ilmoo tana argate. garuu ati ammoo sababaa kanaaf as gara gara galtee jaartii teetiin ati dubra malee dhaltu tagartee dhiira dhaltuun fuudha yeroo jettuun jaartii teetiin ni fuudha jette. Ta dura ati dogongorri guddaan kee ati qabdu maaltu si firinxiisiise maaliif firinxiixame wanni si firinxiisiise maali? Ilmaan isin dhalti kuni dubra haa taani kennaa rabbiiti. Ati eega dubra tahuun gartee hagaraa si gubuu ta'e halkan itti dabalamtu san maa dhiiran godhin. Bar walumaan dalaydanii kattimmoo itti dabalame eenyu si ilmoon kun ilmoon tunii ilmoon tunii si amti. Gaafa san maaliif dhiiran godhin ati bakka isii si gaaltu yookaan isiin laal yookaan isiin waan kana akkas godhuu dandeeytiittiin qabdu rabbumatti ka'amantuu taate maaliif si gaalta re'isi? Obboleessa bara silaa ati wallaahi dhugumatti gartee fadlii kabajaa darajaa nama rabbiin dhalaa kenneefi takka humaan taane lama maan taane sadii maan taane namni rabbiin dubra kenneefi hadiya sayyaa tokko keessatti dhalaa lamaas haa ta'u sadiis haa ta'u waa barsiifatee diin irra guddifate guyyaa boruu sii fi adaaba jidduu dhaabbattee abbaan kiyya haati tiyya adaaban seenan jetti. Ilmoon san duuba. Wanni kun dhiiraan hin je'amne dhalaadha jedhee duuba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. كن سترا له من النار جابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوب بليس خيّة ودون ما رب طلع إسي إساف كن خبجاء إن ربي برك أبو بيت جارتي سنسيقالتو إفلين سيقالتو أتلين ilmootana dhiira godhuun dandeessu isiilleen if keessatti dhiira dhalaa godhu dhiira godhuu hin dandeessu akkuma ati dhiira feetutti isiinis dhiira feetu intalti dhalaa takka ilmoo shan jaha torballee odoo dubra dhalte waani ilma dhiiraa hin fidiniin bultiin tun tiyyaa dhibbarraa dhibbatti dhalaan fitti namantu tana beeyta maaliif akkas dubri kun cufti ni heeruma dubri kun cufti ni heeruma mana isaanitti galan ilmi dhiiraa ammoo yoo fuudhellee من المخية جتي برقلتي جراتي المخية جتي سيلين دون هاتو وندوبا إيه نما أغرسيسو أكاتي نما ديني رافقو جراتي ودو نما ديني ملتي آية ربي ليهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما جبر kafadhe rabbiin dubra itti cabsa je kafadhe dhiira itti cabsa je kafadhe rabbiin wal keessa godhee fi dhiiraa fi dhalatti kenna je kafadhe muuni masheensa je jaartii tooqeen gurbaa kun xukmii rabbii akka tahe beekii obboleessa kee dogongorri kee halammeeysaadha jaartii teeti niin fuudha jettee marihachuun kee mee mangistuma addunyaa takka kan namni isii garagalchuu deemu na garagalchaa jettee tajaalattu laale hanga dandeessutti firran lolti nama nama garagalchuu deemu duuba akkamiin tale takka tagartee isii bultii sii diiguu deemtu takka bultii sii teetiin diigee ta biraa sirra fida akkamiin jettaan odoo namni haadhatee fuudhe abbaa keetiin adda yaanii namni tokko obboleetii tee fuudhe intala tee fuudhe akkana je'anii waan kana baadhatta kuni dogongora kee guddaa duuba ammoo isiin deem fuudhe waraqaa naa kenni jechuun waan gootuu dandeessu hin qabdu jecha san malee sis dhorkuu hin dandeessu sii galama dubbiin ilmaan siitis ganneeqee diimuu deemuun feetu wanni isiin barbaadu malee waraqaa kannitee fi isii fi ilmaan kiyya anaa wajjin na dhiisi niin gala waraqaa naa kenni na galchi warra keenya siin hin jenne bar waraquma naa kenni siin jette duuba hoo waan dandeessu siin jette isiin waan dandeessu duuba tanaaf jecha isiin tuni sirra obsa qabdi duuba garuu mee guyya tokko intala duraarraa eegallee ta lammeeysaatiin ta sadeeysaatiin badhaasni isiif gootee gammachiiftee isii tana jeynoomsite jirti si bira ni'imaa rabbii tana irratti takka ta lammeeysaadhaa wanni gartee doktorri sun siin ju'us dhuga doktorrinis waan barnootaan itti gahee fi waan isa mudatee argirraa hi dubbata doktorri kun waaqa muslimaa qofaa miti warra insaaniyyummaa fi akka ummanni garii damiira je'utti hadooddii qabuu jira kanummaa musliman tahin kadhalaa kana jeynoomsee abshir e hin jarjarin ilmiinis ni dhufa dhiirtisiif dhufti ammoo addaan addaan laal addaan harkisi ama tokko hogaanii fi ableedhaan deeyse ama lama faa taa'i ama tokkoof cinaa faa taa'i humaa hin taatu faa jee kanumaa musliman ta'in kajeynoomsu jira. Duuba tanaaf jecha doktorri akkasiin jiru wahuma isa mudateef waan fi argirraa siin jedhe. Doktoruma kana keessa nama ilmoo lamaa fi kana ol hin qabne jira. Kajiruu tana gartaa ilmoo takkittii tanaan boonsee nyaachisee obaasee waa barsiisaa jechuudha yaada sammuusaa keessatti. rabbiitu razzaqaa anammoo sababaan godhaan ittiin dhaga'amtu. Duuba tanaaf jecha mee jecha doktora saniitiis dhibbarraa dhibbatti yaada doktora addunyaarra jiru cufaati naa himettiin fudhatini doktoraas jijjiiri obboleessa keenya. Kabiraatis dhaqii jaartiin xiyya tun ilmoo gartee sadii naa deeyse doktorri tokko kana ja'anii mee hagam takka odoon gartee haalli amma isiin ilmootti deeyse kun odoo walitti dhaabbate hagam takka garaan sii kuni ableedhaan hormaanni hangam takka baadhata hangam takka dandeeyama hagam takka ilmoo takkaa fi takka jidduu hangam takka taa'uun qaba kanaas gorsa numa fudhadhu isummaan tunuhu alra'ate kana jettaa ilmoo lamaa sadii afur shan dhallaan ifumaafu abo'ate obboleeysa gartee annaa gahe lubbuu tiyyaaf gartee rakkina fuudhi ifi buusin jetti. Waani isin tuni gartee sitti waywaatini isita gara baadhattu yaa obboleessa isita baqayfamtu isiin silaa rakkoo fidha geessu tunuu baadhachaa jirti rabbi isiitiif galata galchaa jirti maaltu obsa si dhorke yaa obboleessa keenya jaartii ta'e jeynoomsi jaarsii ta'eetiis badhaasa godhi rabbiin arra gartee dubra nuu kenne borus dhiiraas nuuf kenna abshir ji'iiniiti gammachiisi badhaasa godhiifi. mataa dhungadhu hammaan qalbii si cabsee sirratti hin fuudha jee kanallee if duba deebi'e ji amma sii gala gaafa isiin tun fedhinnuma siitiin fuudhisiin jettuu dhufa obboleeytii teenya tana jajjabeeysi jeynoomsii siin jenna yaa obboleeysa keenya garuu walumaa galatti wanni ati irraanfachuu hin qabne wallaahi hanga feetellee odoo jaartii afur fuute wauma rabbiin azalitti sii katabee argatta malee jaartii tanaa ilmoo dubra hedduu dhala je'ee karra fuudhee jaartiin sanis intaluma dhaltee talamsaan fuudhee intaluma dhaltee rabbiin nama mokkora rabbiin si mokkorin ammoo ishiin tun ni'ima ni'ima gartee waan ittiin fudhatin tanaaf jecha ammoo ta gartee obsitee haaluma kanaan gartee. ilmaan dhadhaltees meeqa garre taga rabbiin ilmoo lakkuu dhiira walitti dhaabee kenneef meeqa garre warrummaan ableedhaan dayuu kuni ta ilmaan afurii shan dhaltee meeqaatu jira sigalee tanaaf jecha abshir insha Allah rabbiin isin gammachiisa dhaamsisiif dhaamu haadha abbaa keetiin dhaqii rabbiin haa kadhaa jiin ilma dhiiraa si haa kennu jii zurriyaa saalihaa si haa kennu jii haadha abbaa keetiin du'aa inaa godhaa jiin miskintiitii tana jiruu ittiin busheeysin uumaan ilmoo isii harkan jirtu si harkallee jirtu odoo dhiira hafeetu taate guyyuma duratti dabalamtu san dhiira godhattaa beek saduba waliin dalaydanii waan kana isin kophaan dalayne waan irratti si gaalamtu qabdi hin qabdu wallaahi rabbiin iimaanan si haa jabeessu iimaan agartee dhugaa si kenne kadhalaa kana naa kenne rabbi tokkicha arra ilmoo takka argachuuf warra gartee miliyoon meeqa baasee biyya faranjii ameerikaa awustiraaliyaa awurooppaa kana keessa deemuu jira ilmoo takka barbaadaaf jecha nama galata rabbii beeku rabbiin si haa godhu waani isin ani ilmoo gartee hodhaliin siin dharkadhu jettee garaa murtee na wajjin rafin siin hin jenne intalti tokko. waan kana cufa if bira uummatte gartee sababa jarjara keetiitiif samee mee odoo boru fuute dhuguma sanitti obboleessee akkam goota san ta fuutu sani goggaatti dabalamtu si dhiira godha yoo isummaan tanuu dhalaa si dhalte hoo akkam taata talammeessan yoo si dhalte akkam taata rabbiin ciqaaba kanaaf dallansuu kanaaf si godhu ammoo odoo rabbii kee shakkarte wa'in shakartum la'aziidannakum jaaban rabbiin waanin isinii kenne irratti alhamdulillahi jennaan isiniifin dabala jechuun bar ilma dhiiraatiin isinii kenne jiru kanarra rabbi shakkari waan dabre gara rabbii kee deebi'i tawba rabbii kee gaafadhu insha Allah nulleen rabbi siif kadhanna akka zurriyaa saalihaa ilmaan gartee rabbiif tolan jecha nabii Muhammad dhage'u ka islaamummaa jaalatu ka muslimaa tolu rabbiin isiniif haa kennu isiniin jenna obboleessa keenya. iyyannaa sadeessaadhaa akkuma san dhaddacha jaalalaati. Tunilleen iyyannaa obboleettii teenya takkaati. Akka jettu obboleettiin teenya tun. Waanii rabbii xiyya galatoon fadhurra rabbii xiyya kadhee harkadheetiin akkuma rabbii xiyya dhaammadheetti rabbiin duuba nama gartee na jaalatu. Kan hin jaalatu. Kan namni cuftinuu waan ilmi namaatti faarfamu jee dubbatu cufa ni qaba namni kun. ta duraatii nama diinsaa jabeeffatu nama ilmaansaa jaalatu nama na gartee kabaju nama na ulfeessu kana jaalatu ka gartee akka birillee na laalu yoon gartee kufellee kan hin cabu akka burcuqqootti kana laalu rabbi naaf kenne rabbii kiyyaaf galanni haa gahu jettee obboleettiin deemu nulleen rabbiif galanni haa gahu si wajjin jenna duuba hoo sababaa jiru addunyaa tanaaf riskii waa deemnee funaannee walitti deebinee jiruu firraa jijjiirra jenneeti naafi abbaan mana kootii adda baanee jettee obboleettiin teenyetu. Garuu kaayoon sammuu keessaa qabutti yeroo gabaabduutti kanutti itti wal taanetti bakka takkatti deebi'uun oollu rabbiin walitti isinaa deebisu ja'a du'aa inaa godhaa jette. Duuba horee arrammoo wanni gartee funya qurqur na godhee gaalee natti kaayee kara san karaa keeysan kophee malee wanni na arhee isinitti na fide aniin tun yeroo waa takkallee jaalalaan abbaa mana kiyyaatiif qabuuf jecha abbuma mana kiyyaa hoggu takkan irraanfadhu jettee du'aayiidhaan takka ta'eetii rabbi haa dummisu mee maal jettaan daa'imaan hoggaan gartee rabbi kan dhukkiniin jiru yaa rabbii kiyya dhabamarraa na argamsiisee kajaarsa bareedaa kan haalaa fi amalaan akkanaa qabu kana jaalatu kaniin jaaladhu kanaa kanni kan yaa rabbi ija isaa gartee dhalaarraa cuqqaale akka ana malee ijaan hin laalle akka ana malee dhalaa biraachi hin laalle anatti urgeessi anatti bareechi dhalaa biraa cufatti fokkisi taak lammeessa dhalaa jaarsa kiyya kajeeltu cufa yaa rabbi ija baysi. narraa qadirra akka jaarsa narraa laalle si galee je'etiin duuba yaa rabbi ijasaallee dhalaarraa qabi dhalaallee ijasaarraa qabi isaas dhalaarraa qabiin rabbi je'ee kadhaa jechaan ji'a kana keessatti mee yooniin dogongora hajuu ta'e haraarra na deebisa maaliif wanni kana cufa hadhuuf abbaa kiyyaa abbaa mana kiyyaa waan akkaan jaaladhuuf narratti fuudhuu hin jaaladhu. obboleettii teenya akkasiin jennu waa hunda dura mee rabbuma kee galatoonfadhu kasiifilee abbaa mana keetii ka rabbi gabbaru kan haala namni jaalatu cufa qabu kasiifen kadiinsaa jabeeffatu ka ilmaansaa jaalatu kasillee jaalatu kasi ulfeessu kasi kabaju mee rabbii kee galatoonfadhu nulleen si wajjiin galatoonfanna rabbii keenya ka gartee nama kanaa rabbiin sii kenna irra caalaan gartee wanni gama lamaanii dhiiraa fi dhalaanis isaan barbaachisu odoo gashanyummaa gandummaa gosummaa uumaa kanaan tahin wanni namni barbaadu diinii fi haala bareedaa namni addunyaa fedhellee yoo dhabe miskiinallee yoo ta'e haala bareedaadhaan wal obsee wajjin jiraachuu danda'a. Hanga fedhellee yoo addunyaa qabaate namni yoo waliin kabanye haalli bareedaan yoo hin jiraanne jiruun ibidda. Addunyaan bakka nagayaa bakka jaalalaa hin buutu takkitti tana beekan. Yaa obboleettii teenya wanni gartee ati amma jaarsa keetirraa jaalattee qabdu cuftinuu gaaddisa dhuma hin qabne duuba. Wanni inni qabu kun cufti gaaddisa dhuma hin qabne gaaddisa namaa wajjin deemu addunyaarra. Wanni gartaa ilmi namaa laallatu dheerinaa fi diiminaa fi gosaa fi shanyii fi maallaqa adda addaa laalu kun gaaddisa karaarra taa'u. kan namni hoggaa dadhabee jalatti hafuura baafatee dhiisee biraa deemaa bar muka san buqqaasee deemaa latti muka guddaadha akkasi wanni addunyaa irra qabdu addunyaa irraa wanni ati himattu feetu mana guddaa mana bal'aa makiinaa huccuu waan feete jii ilmaan jii kun cufti sirraaf kuni gaaddisa dhumu jechuudha. Duuba abbaan mana keetii atilleen gartee gama keetii du'aa isa jaalachuun kun waan maaltu fiti maaltu waan kana fiti jaalala inni siif qabu haqa rabbii ka inni eeggatu akka shari'aan jettutti kasa wajjin jiraachuu isaatiitu akka ati du'aa isaaf goote hujii isaatu waan kana si dalaysiise ammoo kan akkasaa kana gartee ka dhalaa gartee hin riidhe ka shaanxaasii hin banne ka amaanaarraa fuudhee hin kaanne ka mana taa'ee yookiin biyya galee dalagii eenyu yoo ati galte nuna faqan jin ka dirqama isirra jiru beeku warra akkasii rabbi isin yaakin ammoo du'aa'iin gartee ati isaaf goote rabbi hamtuurraa isa tiisuu akkuma san gartee akka dhalaa biraan laalle akkanarratti hin fuune jettus akka dhalaa haraam hin laalle jettus rakkoo miti duuba takkan irraanfatiin ati barsumaatu irraanfate malee yeroo kastitti jettee isaaf du'aa'ii gootu ati maleekaa waan sin jettu beeyta akkuma gartaa yaa rabbi jaarsa kiyya kana ijasaa dhalaarraa qabi dhalaas isarraa qabi anasatti urgeessi jettu maleekaa waan sin jettu beeyta siifillee akkuma san haa ta'u jechuun atis rabbi akkas haa godhu jechuu bar ta jaarsa gubbaan kara biraan laalle si galeemma kagartee kagara biraatiif hancufallee liqimsine takkasii atis rabbi si haa godhu jechuudha. Ati yeroo isaaf du'aa akkasii kadhattu atis maleekaan si kadhata. Tanaaf jecha namni tokko ogaa rabbi namaa kadhatu namni asiif kadhatu malee akka ta'e beekti. Tanaaf akka jette jangaaf tokko intalti takka abbaa mana siitiin yaa aboo Ahmad ol deebi jettee masgiida deemuu deema. Halee Sheekhan Raahim khutbaa keessa dhagee hoggaa gartee namni tokko hoggaa du'aa'ii godhaniif aamiin yoo jalaa ja'an siifillee akkisan haa tahuu du'aa'iin nama sanii nama duuban namaa kadhatan lafan buutu jechuudhaan dhagahe. yoo nama gartee abaluusan rabbi haa fuusisuu dhageeyse rabbi haa fuusisu ummataa wajjiin hin ji'inii jetteen hay maaliif hadhaadhaami hay bara hoggaa ati kas jettu maleekaan atiis siif haa taatu siin jedhanii du'aa'iin qeebalamte narra fuutaa akkana gaa tanaaf jecha namni tokko yeroo rabbi namaa kadhatu atillee maleekaa sii kadhataa dura walumaa galatti wanni kana fide jaalala isin jidduu jirtu kana fide kanaaf wanni isin jennu ma gabaabinaan dhageeffadhu obboleettii keenya abbaa mana keetti irraa fagaatiin karaa haaliqaa deebi bakka jirtu irraa darsa keessaa badhuuti qaceeli karaa abbaan mana keetti jiru akkan irraanfatin ati kanama gartaa mana fi qulfii hattu kennee mana kiyyanaatii sii ji'u taati. hattuu namni nuuf irraa eegu ati immoo tabulaa eeggattu godhatte. Laal ati abbaa mana keetii gaafa haatee biyya biraa dhiiftee isarraa fagaatte siitu hattuutti qaceelche. Nama kophaa jiru dhalaan cufti ni laallatti. Intala kophaa jirtu dhiirti cufti ni laallatti. Kanaan irraanfatin wanni ati gartee irraanfatuu hin qabne arraas boruus irra guddaa khasaaraa jiruu jaarsaa jaartii jidduutti wanni fidaa jiru adda fageenya. Bar warra niqaa wal godhatee baatii lama waliin hin teenye jira. Kan haasinni jidduu seene jaartiin ta'e akkasii gurbaan si niqaa si godhate akkasii jedhanii oduu isaan lamaan jidduu talaan talanii haasidummaadhaan ka isii fuudhuu fedhuu fi ka isa heerumuu feetu jidduu akkasitti adda yaasan sababa gartee adda fagaachuutiin adda fageenyi isaanii isaan adda yaase duuba. Duuba tanaaf jecha namni odoo jiru addunyaa irratti addaan fagaachuun booddisiidhaa faaruun qabdu. Sadeessa obboleetii teenya abbaa mana keetii bira jiraachuun akka nama mana fi hulaa hadiidaatti godheetii bar. Rakkoo dhuftu cufaaf hulaa ofirraa cufte. Bar abbaa mana keetiitii wajjiin hogga deemtu. Laal ati kana ga'ee duut taatee bar. Dhalummaan takka illee ta'u gizee inni dubbatu illee gizi ati bira dhaabbattu lafa eegaa wajji haasoyitii bar takkaas ilaalaa dubbatti mee ilaali dhalaa oggaa nama jaarsa kee dubbisu yoo ati bira dhaabbatte silaalaa dubbatti malee isa laalaaf ittiin dubbattu kana maaltu fide ati naga'ee iddu abbaa mana keetii irraa jaarsa keetiisite abbaa mana keetii biyya biraa dhiifte yaa rabbi nama narraa irraa qabi isallee irraa qabi jechuun kee duuba sababaa sababaa godhachuu dhiifte sababaan maali ati mana kee keessa jiraachuu afriisa dhaamsisitti dhaammannu odoo abbaan mana keetii waan kana goonaa gahee ama tokkoo fi lama taa'ii jee guyyaa deebii isaan tun si geesse irraa eegaltee odoo innillee siin jee jecha isaan qeebalin maasiyaa keessatti jaarsa fi hayyaman godhan qaalii jaarsa hin godhan jaarsi kee taa'isin jechuun bakka jirtu dayyuu summa. namni jaartii fiitti hinaaffaa qabu jaartii isaa fagoo kaahee dalagin jiru. Ati immoo jiruun tee dhumaa deemti. Umriin tee yeroo gabaabdu tan ati ilmoo keessatti akkattu. Yeroon ati qananiitu. Si galee intalti dhalaa daftee coraan siidha akka miidhamaa deemu ta'uus ifin irraanfatin. Yeroon ilmoo arkachuu dandeessu. Akkasi dabartu beera. Yeroo mana keessa gatteessee rabbii kee kadhattee ibaadaa godhaa abbaa mana keetii ijoollee ta'e kaddamtu yeroo gabaabdu. Tanaaf jecha yaa shamarran keenya rabbi keessan sodaadhaa. Waan dandeessanitti sossooha godhaa duniyaa diqqoo tanaa jettanii akhiraa teessan hin dhabinaa abbaa mana keessaniitii wajjin hunqaa harkattanu shummoo harkattanu rabbiin bakka jirtutti waliigala keenya nahnu narzuquhum wa iyyakum jala. نحن نرزقكم وإياكم بكجملة جوتو isinis ilmaan keessanii jee rabbiin irraa qaba nuti sababuu godhanna jiru hanga diqqaa jiraannaa takka abbaa manaa deema takka haadha manaa deema namni guyyaa tokko keessatti illee yoo gartee ibiddi faan gubee yookiin xayyaarri gubateeni yookiin makiinaan garaan galte malee namni guyyaa tokko du'unuman jiru duuba yoo dhukkubni hamaan bakka takka jeessin biyo tanaaf jecha namni gartee oduma wal jaalatu oduma bakka takka jiru oduu gammachuu qabu siga wal dhiqee wal kafanee wal gaggeessuutu caala warra gartee wal bira jiraachaa gammachuu wajji jiraatee diin irratti kaatimaa rabbiin tolchee addunyaa tanarraa deemuu lumaanuu rabbiin nu haa godhu meegaa deebisa akkanaatiin hanga walitti deebinu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar lu'aawul islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii dabalu nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna hanga sagantaa suura qalbeetii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما